turashimiye ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo y'ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika muri uganda mu karere ka kisoro no mw'icungararo yaho naho nyene muratwumva atankomazi kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora mwiriwe gute nshuti bakunzi bacu ikaze makuru yo kuri uno mugoroba rero mugiye gushikirizwa na jewe diana nini nahazwe ingingo nkuru nkuru ziyagize mu rwanda umushingamateka gamaliela mbonimana yanebaguwe na perezida paul kagame uh, kubera ukuboregwa aribwo businzi mu kinyarwanda yeguye ku mabanga yiwe iyo umudepite akoze ibintu hanze y'akazi katika parliament eyo immunity y'umudepite ntabebaho kubera iriya separation of powers uh, bisabwa ko uh, speaker wa parliament aba informe ko umuntu we yafashwe ibintu akurikiranyeho nuko bigombye kumera charles kambanda ni umuprofesori akaba n'umuhinga mu vy'amategeko muraza kumwumva dusesangurira ku vy'ukwegura kwa gamaliel mbonyimana kwera ubusinzi amerika yongereje agashiro ukabute kagera ku miliyoni icumi z'amadolari kuzotanga amakuru yotuma abayobozi batatu b'umurwi ntagondwa za al shabab bafatwa muri bo harimwo umwe afise ubwenegihugu bwa amerika perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden yabonanye n'uw'ubushinwa xi jinping amwereka ingene igihugu ciwe gisomborotsa taiwan ano makuru yose turayarambura mu kanya isase mwe hafi y'amaradiyo yanyu nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika ndanabipfuriza umugoroba mwiza aho muriko mudutega amatwi muherereye ku mpande zine z'isi guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika uno musi yatangaje ko yongereye agashimwe kagera ku miliyoni icumi z'amadolari ku muntu azotanga amakuru yotuma abayobozi batatu mu rw'iterabwoba wo muri somaliya al shabab bafatwa abo nabo barimwo abayobozi babiri b'uwo mutwe n'umuntu afise ubwenegihugu bwa amerika amaze imyaka cumi n'ine muri uwo mutwe mugenzi wacu hejuru ni mukankusi munsi reka tubwire ibindi kuri ino nkuru guverinoma ya amerika irasaba abaturage ba somaliya n'akarere gufasha kumenya aho abayobozi ba al qaida ahmed diriye hamadi karate na jihad mustafa baherereye uko ari batatu bashinjwa kuba baragize uruhare mu bitero by'iterabwoba muri somaliya no muri kenya ambasaderi wa amerika muri somaliya larry andre ubwo yari nairobi kuri uyu wa mbere yavuze ko izo miliyoni nshya icumi z'amadolari y'ibihembo zikubye inshuro ebyiri ayo yateganijwe mbere azuzuza ibikorwa bya guverinoma ya somaliya mu gutsinda umutwe w'iterabwoba ukorana na al qaida ingabo za guverinoma ya somaliya n'abarwanyi bo mu karere bari mu bikorwa bya gisirikare byo kwihimura bigamije kwirukana al shababu mu midugudu ibarirwa muri mirongo no mu mijyi yo muri somaliya rwagati abategetsi ba amerika bavuze ko guta muri yombi abo bayobozi bizaburizamo ibikorwa by'uwo mutwe kandi bikagarura amahoro n'umutekano mu karere uwungirije ambasaderi wa amerika muri kenya mark dirard yavuze ko ibyo bihembo bikubiyemo n'uburyo bwo gushaka amakuru ku bikorwa by'imari binyuranyije n'amategeko n'ibibyara inyungu harimo amakuru y'aho al shababu icukura amabuye y'agaciro n'abayiha amafaranga itangazo ryo kuri wa mbere ribaye irya mbere aho deparitoma ya leta y'amerika yijeje ibihembo by'amafaranga muri porogaramu y'ubutabera kuwatanga amakuru arebana n'imitungo y'umutwe wa al shababu
ejo ni mukankusi tugukengurukira ariko ucugira kubandanirize n'ino nkuru y'ubwongereza ifatikanije n'ubufaransa uno munsi ku wa mbere vyasinye amasezerano afise agaciro ka miliyoni mirongo irindwi na zine n'ibihumbi amajana atanu vy'amadolari ya amerika ayo mafaranga hazokoresha mu mwaka uza mu bikorwa vyo guhagarika bimukira baca mu nzira zitemewe n'amategeko bikanabaviramwo rimwe na rimwe amakuba muri ayo masezerano mirongo ine ku ijana by'amafaranga ni inyongera ubwongereza buzatanga ku basirikare b'ubufaransa bagenzura za plage ku mezi atanu ari imbere kugeza ubu muri uyu mwaka abantu barenga ibihumbi mirongo ine bambukiye mu bwongereza mu twato duto tugera ku bihumbi makumyabiri n'umunani magana atanu makumyabiri na dutandatu ibi byashyize igitutu kuri minisitiri w'intebe mushya rishi sunak na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu suwera braverman kugira ngo barusheho kugabanya umuvuduko w'abimukira ayo masezerano azongera ishoramari muri tekinoloji zo gucunga abimukira mu bijyanye n'utudege twa drone imbwa zifashishwa televiziyo na z'akajugujugu kimwe no gushyiraho ibikorwa byo kwakira cyangwa gukura abimukira mu bufaransa igihe bahagaritswe ubwongereza bwari bwavuze ko abimukira barenga ibihumbi mirongo itatu barenze ku mategeko babujijwe kwambuka kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka bwavuze ko abanyarubaniya aribo bagize umubare munini w'abantu bahagera kandi ko benshi bashaka kwitwaza amategeko y'ubwongereza ajyanye n'ubucakara bushya kugira ngo bavuge ko bazize icuruzwa ry'abantu bitume badasubizwa iwabo ku ngufu guverinoma y'ubwongereza yatangaje imibare muri uku kwezi igaragaza ko kwishingikiriza ku bucakara bushya byifashishijwe cyane muri kimwe cya gatatu cy'intangiriro z'uyu abenshi ni abanyarubaniya bagize makumyabiri n'umunani ku ijana by'abantu ibihumbi bine magana atanu mirongo inani na batandatu babikoresheje amasezerano mashya hagati y'ubwongereza n'ubufaransa ashyiraho itsinda ryo kugerageza kugabanya uwo mubare wiyongera
turacabandanya n'ayagezeho hirya nino ku isi ku ijwi rya amerika nari nabice ku masonga mu kanya mu ntango y'ano makuru perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden na mugenzi we w'ubushinwa xi jinping babonanye amaso mu yandi uno munsi kuwa mbere mu gisagara ca bali muri indonesi bahuriye mu nama y'ibihugu bitunze gusumvya ibindi bihurikiye mu murwi witwa jevant inkuru tubaza mugenzi wacu fidela niyo ngabo ibiganiro hagati y'abo bategetsi babiri vyamaze amasaha atatu ibiro vya perezida biden bimenyesha ko yerekanye impungenge ziwe ku bijanye n'agateka ka muntu n'agasomboroso k'ubushinwa ku vyerekeye taiwan abo bategetsi bompi bumvikanye ko ata n'umwe ashobora gutsinda ingwano ikoresheje ibigwanisho ruhonyanganda ko kubera izo mvo itokwigera iba perezida biden yashikirije aho ashobora gukorana na perezida xi jinping harimo ikibazo c'ihindagurika ry'ibihe mu biganiro vyarenze igihe cari gitegekanijwe vyabereye mu ihoteli mu gisagara ca Bali Biden yongeye aramenyesha aho batumvikana na President Xi Jinping cane cane ku vyerekeye Taiwan yabwiye Jinping ko Amerika ishigikiye ivyuko ataruhande na rumwe guhindura uko ibintu bimeze muri iki gihe ku vyerekeye iryo zinga yatangaje ko kubandanya kubahiriza amahoro n'umutekano mu muhora w'amazi yegereye Taiwan bifitiye akamaro amakungu President Biden yatangaje ko Amerika Amerika n'Ubushinwa bitegerezwa kwerekana ko bishobora koroshya ibibazo bidahuriyeko kandi bitegerezwa gutuma guhiganwa hagati yavyo bitavamwo intambara no gutora uburyo bwo gukorera hamwe ku bibazo vyihutirwa biraje ishinga amakungu yamenyesheje ko amakungu yiteze ko Amerika n'Ubushinwa bigira uruhara rukomeye mu gutorera inyishu ivyo bibazo Perezida Xi Jinping yatangaje ku ruhande rwiwe ko umutegetsi nyakuri ategerezwa kwiyumvira no kumenya aho ashaka gushikana igihugu ciwe kandi yotegerezwa kwiyumvira no kumenya kumvikana n'ibindi ibihugu n'amakungu muri rusange fidela urakenuye uh, perezida wa ukraine nawe volodimir zelenski uno munsi kuwa mbere yashikirije ijambo igisirikare ciwe mu gisagara giherutse kubohozwa ca kerson yavuze ko ukraine yiteguriye amahoro ku banya ukraine bose fidela turacari kumwe urugendo rwa perezida zelenski mu gisagara ca herson rubaye iminsi mikeyi inyuma y'uko inteko z'uburusiya zikivuyemwo igisagara kiri mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igihugu yaribukije abanyayukraine mu ijambo yashikirije ku munsi w'imana urangiye kutibagira ko umutekano utaragaruka neza mu gisagara ca herson yaribukije ko amabomba ategwa abantu agikwiragiye muri ico gisagara asaba abantu bose bagituyemwo kwama barikanuye perezida zelenski yamenyesheje ko igisirikare c'uburusiya cakoze ivyaha bigayitse mu ntara ya herson nk'ivyo cakoze mu zindi ntara z'igihugu aho zashoboye kwinjira yavuze ko bazomenya abakoze ayo mabi kandi ko atankeka bazoshira imbere y'intahe abakoze ubwo bwicanyi bose abategetsi ba ukraine ku munsi w'imana urangiye baratanguye gutanga ibifungurwa amazi n'imiti ku banyagihugu baba mu gisagara ca Herson ni misi ibiri inyuma y'uko inteko za leta zinjiye muri ico gisagara gifise akamaro gakomeye cane uburusiya bwari bwigaruriye mu ntango z'ibitero vyabwo muri Ukraine abarenga ibice bitatu vya kane vy'abanyagihugu ibihumbi amajana atatu baba muri ico gisagara baragihunze abandi ibihumbi mirongo irindwi na bitanu bahasigaye barakubaguwe n'inteko z'uburusiya imbere y'uko zihava mu ndwi irangiye inteko za ukraine zigatangura kuhinjira ababa mu gisagara ca herson batari bake barakoraniye mu mabarabara yacu mu minsi mike irangiye aho bari bafise amabendera y'igihugu mu birori vy'ibohozwa ryacu
kadushimire bagenzi bacu jeni mukankusi na fidel niyongabo nibo baduteguriye bongera badushikiriza amakuru agezeho ijyanye no muhejeje kumva ku ijwi rya amerika ayo n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com tumire amate gato hama tuje mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu rwanda umushingamateka gamaliel mbonimana yanebaguwe n'umukuru w'igihugu cy'u rwanda paul kagame kubera akaburegwe aribwo usinzi mu kinyarwanda yatanze imihoho mu mabanga yiwe ibindi kwino nkuru n'umenyesha amakuru wacu i kigali mu rwanda asumta kaboyi mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere nibwo inteko ishinga amategeko umutwe wa sena wari watumije ikiganiro n'abanyamakuru cyari kigamije gukuraho ubudahangarwa umudepite wari uherutse kuvugwaho ubusinzi na perezida paul kagame kugeza mu masaha ya mbere ya saa yine izina ry'uyu mudepite ryari ritaramenyekana kugeza ubwewe ahisemo kwandikira perezida w'inteko ishinga amategeko agaragaza ko yeguye ku mirimo ye inyuma y'aho umukuru w'igihugu agaragaje ko hari umudepite urangwa n'ubusinzi hari mu kiganiro cyabaye mu mpera z'iki cyumweru ubwo yaritabiriye ubutumire bw'umuryango uhuriweho n'abayobozi n'abafasha babo wa unity club ni memba wa parliament yacu bafashe yanyoye bapimye igipimo cyari kigiye guturika kubera rukohora yanyoye hanyuma baza no gusanga muri rekodi zabo ibyo bibaye ngo bamufashe nk'inshuro eshanu ubu rwari urwa gatandatu ibi ngibi babona imodoka mu nzira igenda ikubita hirya ikubita hino amahirwe agira ngo ntabwo arica umuntu ariko niyo maherezo azica cyangwa azica umuntu wundi umuntu ufite myunite ufatwa inshuro eshanu esheshatu umunsi se yishe umuntu nabwo ni imyunite minisita wa jasitisi imyunite bivuze iki ehe nta budahangarwa ehe niyo wasinze ntuhangarwa niyo waba wishe umuntu wasize ntuhangarwa ibaruwa ya depite gamariyeri mbonimana yahise ihagarika ikiganiro umukuru wa sena y'u rwanda yari kugira n'abanyamakuru benshi mu banyamakuru bari bamaze kugera ku nteko ishinga amategeko bagaragazaga ko ikiganiro cyari kigamije kwambura uyu mudepite ubudahangarwa kitari kikiri ngombwa kuko yafashe iya mbere akegura uwo muhango utaraba mu nteko ishinga amategeko y'u rwanda hari bamwe mu badepite bakoranye na mbonimana twashatse kubabaza uko babona ubwegure bwa mugenzi wabo umwe utashatse ko dutangaza amazina ye yabwiye ijwi rya amerika ko bibabaje kubura akazi kubera ikibazo yise gito nk'inzoga gusa yongeyeho ko babuze umudepite wari umuhanga kuko yari aherutse gutangiza umushinga mu nteko ishinga amategeko hamwe na bagenzi be ugamije kugira ngo hashakwe igisubizo ku bibazo bibangamiye sosiyete ahanini bishingiye ku nda ziterwa abangavu zigenda ziyongera buri mwaka mbonimana ari kumwe na bagenzi be bagejeje uyu mushinga ku nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite mu kwezi gushize gusa uza kwanga utaratorwa depite mbonimana aha yasobanuraga iby'uyu mushinga w'itegeko umuntu ugejeje ku myaka cumi n'itanu yemererwa kwifatira icyemezo ku birebana na serivisi z'ubuzima bw'imyororokere y'abantu ikindi ni uko ubushakashatsi bwagaragaje ko mu bangavu baterwa inda z'imburagihe abafite imyaka iri hagati ya cumi n'itanu na cumi n'umunani ari mirongo icyenda na babiri ku ijana bityo birakwiye ko abana bari muri iki cyiciro bahabwa ubwisanzure mu kubona serivisi zo kuboneza urubyaro inzitizi y'uko bafatirwa icyemezo n'ababyeyi cyangwa ababarera igakurwaho depite mbonimana gamariye n'uwo mu ishyaka riharanira ukwishyura ukizana kwa muntu pr iri shyaka niryo ryari ryamutanzeho umukandida mbere y'uko abadepite mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani yari asanzwe ari umwarimu muri kaminuza asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
asumta tukiri kuri iyo nkuru ya gamaliel mbonimana yeguye kubera ubusinzi umuhinga mu by'amategeko professor charles kambanda avuga ko amahame akuye mu itegeko nshinga rya repubulika ry'u rwanda igenderaho atemera ko uwagiriza icaha kitaramwagira yeguzwa avugana na mugenzi wacu venuste nshimiyimana akoresha ijwi rya amerika i londres mu bwongereza yatanguye asobanura ubudahangarwa bw'umushingamateka ico arico ubundi hari ubudahangarwa bugira ibice bitandukanye hari ikintu cyitwa functional immunity ku mudepite iyo immunity yitwa parliamentary immunity ni kuvuga ngo evaho gusa iyo umudepite ari mu kazi ka parliament tuvuge bari kuganira bari bari bari mu mpaka mu za deba kuri floor cyangwa muri za komiti cyangwa za komisiyo zabo icyo gihe iyo akoze ikintu cyangwa avuze ikintu ntabwo ashobora gukurikiranwa n'inkiko mpanabyaha cyangwa mbonezamubano ariko iyo umudepite akoze ibintu hanze y'akazi ka parliament eyo iminite y'umudepite ntabebaho ariko nanone kubera ko mu mategeko hari ikintu cyitwa separation of powers iyo umudepite akoze icyaha hanze atari mu kazi ka parliament ashobora kuza vuba vuba akinjira muri parliament kubera ko ziriya premises nazo uh, azi ko batapfa kumufatiramo icyo gihe polisi cyangwa abantu babishinzwe bara- barabwira speaker of parliament bakamubwira ati uyu mudepite runaka afite ikintu akurikiranyeho yakikoze hanze y'akazi ka parliament ah, dushaka ko yaza akabazwa iyo mudepite bamufatiye hanze mu cyaha gitandukanye kubera iriya separation cya- kitari mu kazi ka parliament kubera iriya separation of powers ah, bisabwa ko ah, speaker wa parliament aba informe ko umuntu we yafashwe ibintu akurikiranyeho ni uko bigombye kumera none se nk'uyu mudepite eh, gamariyeri mbonimana wafashwe atwaye imodoka bikaba bivugwa ko yari yasinze ubudahangarwa bwe yari afite nk'umudepite yashoboraga kubukoresha kugira ngo icyaha yakoze ntagikurikiranweho oya mu mategeko ubudahangarwa bwa- bwa parliament ibi ntabibaho kubera ko ntabwo yabikoze mu kazi ka parliament ubudahangarwa pa- bwa paroma bureba gusa akazi ka parliament nta kuntu ashobora kuvuga ngo yatsinze a- a- ari mu kuganira mu biganiro bya parliament hari igihe for example abadepite barwana mu gihe bari kuganira muri parliament icyo gihe ntabwo akurikiranyweho icyaha cyo gukubita abantu kubera na- biri mu kazi ariko kunywa inzoga ntabwo bishoboka nta iminite aba afite gamariyeri mbonimana yeguye mu gihe inteko nshingamategeko yiteguraga kwiga ikibazo cye E, kuba hategurwa kwiga ikibazo cye byari ngombwa kandi nk'uko bisobanura e, nta cyaha yakoreye mu nteko nshingamategeko e, kubera iki bagombaga kwiga ikibazo cye kandi icyaha yakoze ataragikoreye mu nteko ikibazo mu mu rwanda hari regimu z'amategeko zibiri zitandukanye hari common law na civil law bavanga hamwe kandi bitumvikana kubera ko constitution y'u rwanda yo ifite ziriya za principle ko umuntu ni umwere kugeza abaye convicted cyangwa se yemeye icyaha mu buryo buteganywa n'amategeko ni ukuvuga ngo sasa hivi kuri uriyo mudepite iyo procedure yo kweguza umuntu ukekwaho icyaha ubundi nayo ntabwo ijyanye na constitution kandi constitution irabivuga ko igikorwa cyose cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose cyangwa itegeko iryo ari ryo ryose rigongana na constitution riba impfabusa ni ukuvuga ngo muri procedure za parliament niba babyanditsemo uko birimo bi- bi- ntawo ntawo bihuye na constitution kubera ko nako- nayo mpamvu tuvuga tuti muri itegeko uko baryanditse niba bavuga ko umudepite yo akekwaho icyaha agombye kwegura cyangwa agombye kweguzwa ni ukuvuga ngo muba mugiye gwa- gu- kugongana na, na constitution kubera ko u rwanda rufite ubwoko bwa constitution bwitwa constitutional supremacy none se ni ukuvuga ko gamariyeri mbonimana yashoboraga gukomeza akaba depite n'ubwo bwose yari kuba akurikiranwa kubera yatwaye imodoka yanyweye inzoga nayo mpamvu dusaba- bisabwa abantu bandika amategeko ya procedure ya, ya, ya, ya parliament bagomba kuba bazi neza constitution ibintu bari kuba bara- biri muri constitution ba- muri, muri, muri procedure za parliament bavuga ngo umudepite udashoboye gukora u- utagaragaye muri parliament ya- nyuma- bikamara iminsi nka mirongo itandatu ataze muri parliament ahita atakaza umwanya we icyo gihe uyu mudepite we arakomeza akaba kubera ko yari ya principle ya constitution ko ari ari innocent arakomeza agakora niba muf- niba naba convicted akajya mu buroko iriye iriye minsi baba bashizeho em- em- emuvana muri parliament automatically ihitemo emuvanaho automatically so nuko bigombye kumera ariko bisaba ko umuntu wanditse procedure za, za, za- za parliament azi constitution neza neza professeur charles kambanda impuguke mu by'amategeko ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika murakoze cyane
igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru muri katari irushanwa rihiga ayandi yose mu mikino yose uko yakabaye riraje radiyo ijwi rya amerika igutumiye kwifatanya n'abandi kunogerwa n'umukino uhatse iyindi muri afurika radiyo yanyu izabakurikiranira iki gikombe cy'umupira w'amaguru mu buryo busesuye tubakorera ubusesenguzi bwa mbere y'imikino na nyuma yayo tuganiriza abakinnyi bazigaragaza nk'ibihangange tuvuga ku batoza no ku makipe azatungurana tutibagiwe no gusangira ijambo n'abafana bazaba bari hirya no hino muri afurika ndetse no mu mujyi wa doha muri katari mu gihe cyose iri rushanwa ry'igikombe cy'isi rizamara radiyo yanyu mudatenguha nayo izaba ihari ku bwanyu ntimuzakikwe n'ayo mahirwe y'imboneka rimwe yo kwishimana n'abanyamakuru ba radiyo ijwi rya amerika twese hamwe tunogerwe n'uburyohe bwa ruhago
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda murumva rero yuko ibiri imbere ari byinshi turiko turabararikira no kugumiza akajisho kuri we zitata kaburungu radio yacu voa kaburungu com kugira ngo ntihagire na kimwe mu biganiro bidasanzwe tubatunganiriza kibacika dukubitire ubu naho mu gihugu c'u burundi abarovyi bakorera ku nkengera zitandukanye z'ikiyaga tanganyika basaba leta y'u burundi kwitaho ikibazo bamaranye iminsi c'ibura ry'amazi meza n'utuzu twa sugumwe indwara zifatira kw'isuku rike zitarabasinzikaza ni nyuma yaho amazi n'ubwiherero bari bafise vyatewe n'imyuzure mu mwaka uheze inkuru tubaza mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda turabitsa abakuru baduserukiye ariko turiko turavyihweza umenga ntibatwitayeho nk'ahantu dushobora kuja kwituma ntaho turinda kwirukira mu mapori mw'ishamba kakabuca umenga natwe ntaco twinjiza muri leta oya amazi ntayahari kwe aha nayo dutekesha canke ayo tunywa tuyakora aho nyene mw'itanganika kandi urabona nk'ubu urabona yamaze gutobeka abo n'abakora umwuga w'uburobyi mu bice biherereye ku myeha ya kajaga na olympique ku kiyaga ca tanganyika mu burundi bagaragarije ijwi ry'amerika ikibazo bamaranye iminsi c'ibura ry'amazi meza n'utuzu tw'ubwiherero udukenerwa cane n'abo barobyi hamwe n'abagendera ivyo bibanza ibintu biduhanze ni byinshi aha nta mirongo rihari urumva n'iyo bagiye kwituma mu kazu arabura ukuntu agira soni kweri twe twinywera tanganyika nyene harimo iburiburi haba hakwiye nk'ubuzu bwinshi bwa sugume ngaha na hariya hirya bakabushiraho kabisa cyo kubura impungenge kuko indwara ni nyinshi y'ibyaduka dufise indwara za korera sinzi zinde na zikorona virusi ntizirahera ahubwo icyo twabasaba niko natwe mwadufasha ubushafa kuko twumva twavugiye twararusha abo barobyi basigura ko ico kibazo catanguye kwibonekeza mu mwaka uheze inyuma y'aho amazi n'utuzu twa sugumwe bari bafise twatwawe n'imyuzure yateye aho ikiyaga ca Tanganyika carenze aho cahora gishika kigatuma ibibanza bimwe bimwe bicegereye byuzura amazi ibindi birasenyuka kubera imvura nyinshi yaguye ubuzu bwa sugumwe ntabuhari kuko bwatwewe najya amazi butwagwa najya amazi mugabo purazi nzima twe dufite imiryango itandatu mugabo ku bw'uno mwanya nta n'umuryango n'umwe dusigaranye abarobyi ba nyamopoli kubona dufite komite zitwa ngo ni komite yerekeye gukurikirana ubuzima bw'abarobyi hano kuri uyu mweyaho wa puraje kajaka genda babazwa cyane no kubona dufise akazu kasugumwa kamwe hari abantu sinzi sinzi kuba hari amafaranga agenda atozwa n'abahagarariye iyo myeha yo gutunganya ibibazo biba hanze akaba atakirakorwa muri ico gihe cose giheze abo bakora umwuga w'uburobyi bibaza haja bikabasiga nk'uko bavyiganiye ijwi ry'amerika gusa ijwi ry'amerika ryavuganye na bamwe mu barongoye iyo myeha batubwira ko bariko bariyungunganya mu kuraba uko bosanasana aho boba barifashisha mu kurindira ko hari icokorwa n'abandi babakuriye ngaho urabona hari umusenyi naho tugerageza kugerageza kurondera amatwarete amatwarete acabomoka n'inzu zitarahera turitunganya kugira ngo tutuzu twa sugumwe twononekaye tusubiremwo kandi twabitanguye aha kandi abo barongoye abandi kuri iyo myeha bemereye ijwi ry'amerika ko hari abarobyi bamaze kugirwaho ingaruka mbi n'isuku rike rirangwa muri ibyo bice bakavuga ko ico kibazo bagishikirije inzego biraba barindiriye ko hari igikogwa abarobyi bakunda kugwara inzoka malariya ibyo tuba tubari hafi tugerageza tukabatwara kwa muganga ku byo dushoboye hama tubaye tunaniwe tubarungika imiryango yabo twaragishikanye muri federasiyo twaragishikanye no mu komine twaragerageje gutaka no gusaba muri administration kubera ibihe byari generale mu gihugu cyose bakubwira uno munsi nta kirajya mu ngiro turagerageza kurondera n'udushirahamwe dutandukanye kugira ngo badufashe kuri mikoro z'abakunzi b'ijwi ry'amerika umuyobozi ajejwe guteza imbere igisata c'uburobyi mu burundi deondi wa yezu amenyesha ko ico kibazo bakizi hari n'ibiriko birakogwa kugira ngo hubakwe utwo tuzu twa sugumwe turabizi cyane na cyane cyane nk'aho muzi kuri olympique n'aho mu kajaga n'ahandi hatandukanye umwuzure aho washitse rero ubu twibaza ko nubwo ishyaka cyatuvangiye kikabomora amatuwarete n'amazi yari yubatswe n'umugambi porodate wa mbere turiko turasaba iyindi migambi kugira ngo idufashe hanyuma ku kibazo c'ibura ry'amazi meza ku myeha yo ku kiyaga Tanganyika Nduwayezu amenyesha ko ico coco kitaratangura kwigwako gusa kizeza abo barovyi ko bari mu nzira yo kuvugana n'ikigo Regideso harabwa uko boshikirizwa amazi meza abo barangurira ibikorwa vyabo ku myeha iri ku kiyaga Tanganyika na cane cane abahagarariye abandi bavuga ko bagereranije abantu bagendera ivyo bibanza ku musi barimwo abaza gusuma ivyarobwe hamwe n'ingenzi zihagendera barenga ibihumbi bitandatu batandatu nabo bakaba bahura n'ico kibazo co kubura ubwiherero mu minsi heze abari mu ndongozi zigize igihugu c'u Burundi baragendeye ivyo bibanza banashikirizwa ingorane ziharangwa babasezeranya ko mu gihe ca vuba bizotorerwa umuti ariko bagatangazwa n'uko amaso yabaye ayo nk'uko bivugwa n'abaharangurira ibikorwa by'uburobyi umunsi ku wundi bifuza ko boroswa amazi meza hamwe n'amatwarete Thierry Vendayishimiye ijwi ry'Amerika i Kigali
twongere dusubire kandi mu gihugu cy'u rwanda aho abanyekongo bashika kuri mirongo icenda baraye bahungiye mu rwanda kubera imirwano ibera mu ntara ya kivu ya ruguru binjiriye mu karere ka rubavu nk'uko muvyumva mu nkuru ya mugenzi wacu gloria tuyishime hari mu masaha ya saa saba zishyira saa munani ubwo impunzi z'abakongomani zahongaga ziva mu duce dutandukanye tw'iki gihugu ziza mu rwanda ziraba ko impamvu zafashe uyu mwanzuro ari uko noneho amasasu yari yabaye menshi bagafata icyemezo cyo kuza gushaka ubuhungiro mu mirenge ya busasamana ndetse na bugeshi twumvise amasasu abaye menshi n'abaturage bo hepfo bose bahungira hepfo tubonye amasasu abaye menshi natwe turiruka rero turaza yarabaye menshi kurusha uko noneho yarasa ubu se muri gutuzwa he nta kintu nazanye twabonye amasasu abaye menshi kubera twihanganye tubonye abaye menshi tuzina n'ayo masasu kubera abaturage bagira ngo twebwe ngo iwacu ni mu rwanda noneho tugiye kuzamuka amasasu abaye menshi tubonamo twakiriye ngewe ukuntu naje nyine twari turi mu rugo twumva amasasu aravuze abaye menshi duhita tuzamuka duhita tugera hano haruguru nyine mu kigo mu kigo baratwakira bamaze kutwakira batuzana hano nubwo izi mpunzi zivuga ko zishimiye kwakirwa mu rwanda aho ziri kubana n'imiryango yazo ziraba ko zishaka aho kuba hatari mu miryango mu gihe iyi mirwano itaratuza turifuza aho kuba kubera ko ntitwenda gusubira tutarabona uko bigenze twebwe ndashaje ntuyarashaje twumva yuko bo tuvuga ko hano hepfo tukumva umutekano tuzosubirayo tubura tuzubana namwe ngewe reba twaje duhunga ntabwo turamenya ko umutekano uriyo none rero nitumva umutekano wabayeyo yenda nibo bazotubwira babwire ba mudugudu musubire iwanyu bino mu rwanda dusubire iwacu ubwo yazakiraga umunyamabanga nshingwabikorwa wungirije w'umurenge wa bugeshi senyoye jean pierre aruba kuri ubu kubatuza mu miryango aricyo gisubizo cya hafi gihari icyakora uwabashaka ubuhungiro bw'igihe kirekire yabisaba ibyo nkambi ibyo ni ibindi bindi ibyo ni ibindi bindi abaje bari ku rwego rwo kuba bakwakirwa na n'abaturanyi igihe rero byaba ngombwa ko bajyanwa ahandi ibyo hari inzira n'inzego zibishinzwe zibikurikirana ariko twe nk'ubuyobozi bwegereye ahangaha ahari kubera ibibazo twabakiriye icyo nicyo cy'ingenzi bakiriwe n'abavandimwe abaturiye imirenge ya bugeshi ndetse na busasamana hafi y'aho amasasa ari kumvikanira nabo baravuga ko badatuje na gato none turi gupanga itwapanga iki iyo agasozi kafashwe n'akandi kaba kagize ute gafite ubwoba mwenda agira ubwoba si none ko ndi umwana w'umuntu nunanirwa kugira ubwoba bagerageje kuvugana n'umuyobozi w'akarere ku murongo wa telefone kugira ngo agire icyo avuga ku mutekano w'abaturage n'icyo impunzi ziteganyirizwa ntitwabasha kumubona imiryango y'impunzi mirongo itatu n'itatu igizwe n'abantu mirongo ine n'icyenda harimo abana mirongo itanu na batandatu abagabo batanu ndetse n'abagore makumyabiri n'umunani nibo bakiriwe n'ubuyobozi umwe muri aba nibo wajyanywe ku bitaro bya gisenyi nyuma yo gukomeretswa n'isasu kugeza na n'uyu munota imirwano irakomeje nk'uko byumvikanishwa n'aya masasu ari gukomeza kwisukiranya ubutitsi tuyishime gloria ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
akano ngaha duce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya kuri mikoro mwari kumwe na joe diane ni nahazwere kanshimire abagize uruhara bose mu itegurwa ry'ano makuru mushobora kongana no kumva kuri wezi tata kaburungu radiyacu voa kaburungu com muri bo harimo na diyataha na ingenieur zainabu bari kumwe mu buhinga bw'ivyuma edi rwema niwe yari aduhagarikiye ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kubandanya mururanirwa mu byo murimo byose murara harijyana hatarijyana hararumwa sahanje turongeraho bukera mu bindi biganiro bitandukanye by'ijwi ry'amerika